Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda niyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federica nkurikije nashaka kubaza umushikiranganji ko uburundi budakora ibigwanisho kandi butabidandaza abenegihugu twokwizera iki kuri iryo tegeko uyo ni tuyaga anisete umwe mu bashinga amateka bariko baremeza integuro y'amateko mashasha yerekeye umutekano inkuru co kimwe n'ayandi makuru yerekeye Burundi yarimwo inama y'urwaruka ku rwego rw'igihugu iriko ibera igitega turazigaruka ko mu kanya kari imbere amakuru tuyatangurire kuri iri tangazo rya departema ya leta ya amerika ni rigira riti leta zunze ubumwe za amerika zatangaje ko zitewe amakenga n'urupfu rwa jacques bihozagara yigeze kuba ambasaderi aserukira igihugu cy'u rwanda akanaba umushikiranganji muri leta y'uburundi rwashitse ku munsi wa gatatu mu ibohero yarafungiyemo ibijumbura mu burundi kuvaho ahagarikiwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu urupfu rw'umushikirantahe bihozagara rushitse eh, rurashize abona amakenga ajanye n'ukuntu imbohe zifatwa nabi mu Burundi ruragaragaje amaraporo ashikirizwa yizewe y'ukuntu abantu bahagarikwa ata mpamvu ziboneka zihari ukuntu abantu bakubagurwa hamwe n'amabohero atazwi abantu bafungirwamwo hatibagiwe abantu bazimira bahora bari mu minwe yabajeje umutekano naho abatetsi Burundi bahaye uburenganzira abahinga bigenga bo mu biro bijejwe kubahiriza agateka kazina muntu vyitwa OHCHR bwo kuja kwirabira ukuntu impunzi zimwe zimwe zimerewe gushika ubu ukuntu izindi mpunzi ibihumbi n'ibihumbi zimerewe ntikuzwi leta z'ubumwe za amerika zirateye umutima uhagaze n'ukuntu ubutungane budakurikizwa mu vyerekeye imanza nyinshi umutegetsi yajejwe agateka muntu Zaid yarahaye amakuru inama mpuzamakungu ijeje umutekano muri uko kwezi avuga ko imbohe zirenga igice c'imbohe zabonanye n'umurwi arongoye zifise ibimenyetso vy'abantu bakubaguwe leta zunze ubumwe za amerika zirateye akamo leta y'uburundi ikayisaba guha uburenganzira abahinga bajejwe agateka kazina muntu bo mw'ishirahamwe twavuze ohchr abahinga bo mw'ishirahamwe rya afurika hamwe n'ayandi mashirahamwe igenga bwo kugenduza ukuntu imbohe zibayeho hamwe n'ukuntu amabohero ifashe ako kamo kandi karasaba kwayo mashirahamwe yohabwa uburenganzira bwo gutohoza ibindi birego vyose vyerekeye ityozwa ry'agateka kazina muntu ayandi makuru avugwa ku Burundi n'urugendo rw'icegera ca secretary wa departement ya leta Amerika ajejwe ibibazo bijanye n'agateka kazina muntu hamwe n'ubuzi Tom Malinowski mu Burundi aho bitekanijwe ko bonana n'abatetsi b'u Burundi bakavuga ku bibazo vy'agateka kazina muntu Malinowski asaba ko hotunganywa gikorwa cihutirwa gikozwe n'umurwi wigenga co gutohoza ibirego bivuga ko mu Burundi habaye icyozwa ry'agateka kazina muntu Malinowski yashitse mu Burundi avuye mu gihugu cy'u Rwanda aho yaganiriye n'abatetsi b'ico gihugu hamwe n'abarongoye amashirahamwe atagira inyungu za politike ku bwigenge bw'ibinyamakuru ku mateko agenga ibikorwa by'amashirahamwe ategamiye amaleta hamwe no ku bindi bibazo bitandukanye byo muri ako karere imbere yaho Malinowski yari yagendeye igihugu ca Ethiopia bitekanijwe kandi kwejo ku munsi wa gatandatu aja mu gihugu ca Kenya Malinowski yasaba ko hotunganywa ivyo biganiro rero hotunganywa igikorwa cihutirwa nkuko twabivuze eh, cyo kugenduza ikagutohoza ibirego bivuga ko mu Burundi habaye itozwa ry'agateka kazina muntu tukiri kandi mu Burundi ayandi makuru avugwa nuko hari urugendo guce ayandi makuru avugwa mu Burundi muri ambabaria n'amakuru yerekeye inama ikaba bashinga amateka mu Burundi bemeje amateko abiri mashasha integuro y'amateko avuga ukuntu umutekano ucungerwa bimwe bikomeye ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste nzikubanyanga integuro z'amategeko zemejwe kuri uno wa gatanu n'inama nshingamateka ni zibiri integuro y'itegeko rya mbere ni igenga igenzurwa ry'ibigwanisho bicira umuriro muri afurika yo hagati irya kabiri naryo ni iry'ishirahamwe mpuzamakungu onu rigenga urudandazwa rw'ibigwanisho ku isi imbere y'uko yishyura ku bibazo by'abashingamateka umushikiranganji ajejwe umutekano komiseri mukuru w'igipolisi Alain Guillaume Bunyoni yabanje gusigurira abashingamateka ko ayo mategeko ataza buza ihingurwa canke urudanazwa rw'ibigwanisho uwarongoye ubushikiranganji bw'umutekano asigura ko ayo mategeko azabuza abakoresha ivyo bigwanisho ibitarikuwe n'amategeko abashingamateka babajije ibibazo bitandukanye umushikiranganji ajejwe umutekano muri abo twovuga umushingamateka tuyaga anise yabajije ico uburundi bwunguka buteye igikumu kuri ayo masezerano nashaka kubaza umushikiranganji ko uburundi budakora ibigwanisho kandi butabidandaza abenegihugu twokwizera iki kuri iryo tegeko hanyuma iri tegeko leta irishizeko umukono uburundi buryemeje eswe abanyagihugu twokwizera yuko ibigwanisho vyirigwa biriho inganda bitazosubira kuza amakungu azodufasha bakabizibira kuri ico kibazo umushikiranganji komiseri mukuru w'igipolisi c'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yishura ko amategeko agenga ihingurwa canke urudandazwa rw'ibigwanisho akenewe ku Burundi ejo canke hirya y'ejo Uburundi burashobora guhingura canke bukadandaza ivyo bigwanisho nk'uko warongoye ubushikiranganji bujejwe umutekano abivuga kuri ico twovuga kuvyo Uburundi bushobora kwitega ubu bivanye n'ingene ivyo birwanisho bishobora kuzana ingaruka mbi canke bishobora kudufasha kuko eh, urugo rugirwa muheto n'umwugariro ni icumu uburundi nabwo burakenera ibigwanisho kugira ngo bwikingire ni ukuvuga bubwirizwa kubigura ariko naho bubikenera hari ibindi bishobora kuza mu ruhande canke biza mu ruhande twanabonye bigaruka bikonona rero inyishu kuri aka gace k'ikibazo ca honorable tuyaga icya mbere ni uko uno munsi nimba ataciye bari karatumarira kubera tudakora ibirwanisha tutabidandaza ejo birashoboka nta ngorane dufise umushingamateka Edouard Nduwimana asanzwe ari cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka nabo nyene yashikirije amakenga ku karusho Uburundi buzogira buteye igikumu kuri ayo masezerano Edouard Nduwimana afise umwitwarariko wo kumenya aho ibihugu vya rutura bihagaze ariko ibihugu bikomakomeye ibi cyane tuzi yuko ari navyo usanga hanini bikora n'ivyo bigwanisho les États-Unis la Russie ubufaransa ubushinwa uriko baraba gushika no munsi sinzi ngo yaje gutubwira bamaze kubitera ku gikumu ukaraba ibindi bihugu batubwira yuko ku isi arivyo bikomakomeye ku bijanye no gushora ibigwanisho hanze kuvuga ibihugu nka Allemagne Israel Italie Belgique nivyo bita ko ari les grands marchands des armes ku isi n'ibindi bihugu bikomakomeye sinzi ko tubwira nabo ati mbega bamaze gutera ko kuratifiya babanganike umushikiranganji ajeje umutekano ashikiriza ko naho hari ibihugu vya rutura bitihuta gushira mu ngiro ayo masezerano buri gihugu kiraba inyungu zaco komiseri mukuru w'igipolisi c'u Burundi atanga karorero kuri leta zunze ubumwe za Amerika haraciye iminsi itari mike hari mu 2012 canke na 11 twari mu nama y'ibi i New York mugabo igihugu ca mbere cavuze kiti twebwe leta yacu ivyo bintu ntirimwo ntirimwo za leta zunze za Amerika leta zunze ubumwe za Amerika twari no mu gihugu iwabo bari mu bantu boruganije n'iyo nama bari no mu bantu bariko barahamagarira abandi kuba bo kwadera hari kuri iyi traité ya na, Nations Unies ze TCA ariko baravuze ati twebwe ntiturimwo ati mutwumve iyo niyo politike yacu ni ntumbero yacu kandi dushobora kuja kubiri n'ivyo abanyagihugu b'abanyamerika bipfuza mugabo leta leta zunze za Amerika zirashigikiye yuko ivyo bintu bikorwa nitwabibona yuko tuza gutyo tuzoheza tuze hanyuma kuko niyo ntumbero yabo mugabo rero kuvuga yuko umwe wese araba inyungu afise agaheza akaraba icyo ari gukore umushikiranganji ajejwe umutekano w'uburundi yanashikirije ko ibihugu ijana na mirongo itatu arivyo vyari bimaze gutera igikumu kuri ayo masezerano mu mwaka wa bibiri na cumi na kane gushika ubu ibigera kuri mirongo itandatu na kimwe vyaratanguye kuyashira mu ngiro muri ivyo harimwo ibihugu bitanu gusa vyo ku mugabane wa afurika ibujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
urakoze Evariste inama yuguruwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza ejo ku munsi wa kane ihuza urwaruka ku rwego rw'igihugu irabandanya mugenzi wacu Fidèle Antoine aradufitiye uh, inkuru yerekeye byashikirijwe uyu munsi ku gatanu mu kigo camaze amasaha atatu gitanga n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yagarutse cyane cyane guhana urwaruka gukorera ku mpano bafise ahantu harakomeye umaze kuja mu ishuri rwaruka harabagiye ku ishuri n'ataragiye ku ishuri ari uwo kwiga nibute umwaka iyo utagiye ku ishuri ashobora kuja ku ishuri akiga kubaza akiga kurima akiga kudesa bikamubeshaho kandi umwuga ukubeshaho aho ushitse hose nitongo gendanwa ahantu murahamenya neza ugwaruka mukure mwugurutse gwaruka kumenya ingabire yawe ukayivomera ni ubutunzi bukomeye cyane utegerezwa gwaruka wewe kumenya ingabire imana yaguhaye ni iyi kugira ngo uyivomere ingabire y'umuntu uyivugutiye neza ikwibagiza umubabaro wagize mu kuyironka sico mu gwaruka rw'uburundi mukamenya ingabire zanyu urwo rwaruka rurangije inyigisho rwavuze ko rushima ivyigwa bahawe mu bijanye no kumenya kwibeshaho niyo nkuru novisi yari yasirukiye urwaruka rwo mu cibitoki ca rugombo ibintu byose byagiye biraza byose haba muri politike bya- benshi baca mu gwaruka muri twebwe gwaruka tukaba rero inyigisho twakuye turarose ngaha zigiye kutwubaka zikaduhuza na- n'urundi gwaruka kumbure bamwe bamwe ugasanga ugwaruka twa- hagati yacu twajyana muga ubu i- i- iki- inyigisho twakuye ni uko hari inyigisho zitwubatse neza tugiye kuzobana neza tukubaka igihugu cyacu ata bantu bazoza baraza baduhenda baducanishamwe kubera twasanze twebwe ugwaruka iyo hageze ibintu bya politike biza kenshi ari twebwe dukunda kuhasiga ubuzima jacqueline n'intunze y'amabanda mu ntara y'amakamba agira ati jewe novuga ko inyigisho twaronse ubwa mbere ni izo gukunda igihugu cyatwibarutse kuko ariryo tonga basokuru badusigiye hanyuma ku bwa kabiri ni uko mu butandukane bwacu bw'intara amakomine cyangwa amoko twogira urunani kuko batubariye muri make ko ahanini iby'ubwoko ubutandukane bwaje ku mvo z'aba- z'abanyamahanga baje kuducura ufuni na buhora aribo batubivyemwo imbuto mbi y'amacakubiri Shimirimana Jacqueline yaserukira urwaruka rwo muri komine n'intara ya Ngozi.
bunje nk'akarorero nka jewe ndashobora kwishingira ihangiro nkavuga ati bungira mpige urundi rwaruka rw'abigeme turabe tugire nk'agashira hamwe ko gu- ko kuguranana duce duhiga ikintu dukora tuze turaguranana twiteze imbere kuko twarabonye n'abandi benshi bahera ku bintu byo kwiteza imbere ku tuntu duke duke simpaka ngo umuntu aronke ngo umutahe muniniya n'ibihumbi bitanu uparivanye kubironka vyo kubeshaho ubuzima bwawe bivana n'ingene uba wifashe kuko inyigisho twakuye ngaha twazishimye cyane kuko tugiye gufatana mu nda Niyo zimanise wo mu ntara ya Karusati.
kirya cigwa cadufashije kuko kirya cigwa urabona nko mu bihe bya politike mu bihe bya politike uca usanga aba abaca nk'ibari yanyu mu migambi itandukanye bashaka kubona yuko aribo boba aribo bonyene bobaho Mugabo aha- ahampanda kirya cigwa twabonye yuko muri demokarasi byose birimwo demokarasi ikenewe abahutu abatutsi abatwa n'imigambwe yose ikisanzura mu gihe iyo iriko irakora ku rutonde rwo guteza imbere igihugu mba demokarasi twasanze si akajagari demokarasi si ukwirukanako demokarasi ni ukumvikana mugakora ibintu biri ku rutonde Ubwo rwaruka bitekanijwe ko ejo ku munsi wa gatandatu uzofashanya n'umukuru w'igihugu mu bikorwa rusangi bizobera kuri kaminuza yigisha ubuhinga iri Tankoma mu gisagara ca Gitega. Igitega Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya swede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm nimuze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamyanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda unaho ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga twateguriwe na mugenzi wacu riyana itanga ishaka aravuga ku kibazo c'abafasoni hamwe n'abigeme bavuga ko amabi yose babona aba yavuye ku batambukanyi babo canke abagabo banywa inzoga z'umurengera bakaborerwa yatumiye umufasoni cecile mu bindi uwo mw'ishirahamwe kokafem jl yatumiye kandi na joseph mujiji aserukira ishyirahamwe eh, covife reka tubatega amatwi
mu bisanzwe icyo kibazo cy'uko inzoga zitera ingorane mu ngo na cyane cyane izo nyine muhejeje kudondagura za- za- za nu- z'ubu ni ikibazo eh, cyabonetse muri iyi minsi muri iyi myaka ya vuba Eh, kandi twabonye yuko intwaro igerageza kurwanya kubera yuko umugabo yazinyoye ubwa mbere ho eh, acika nk'igikoko akaza ari wa wundi atamahoro ashobora guha abo mu rugo yaba umugore wiwe canke abana akaza atera induru eh, umugore wiwe we acika igikoresho ciwe Eh, hanyuma ikindi naco bijanye ni uko umukenyezi muri ico gihe agize ico avuga ari ukwanka nko- nko- nko gufatwa ku gahato aho kurangura amabanga yo kubaka canke agize ico avuga ku bijanye n'amatungo y'urugo arakubitwa agaho akaborezwa igufa canke naho byongeye kandi ugasanga eh, ubwo buryo bakoresha mu kugenda kugura izo nzoga no kuzinywa ni uburyo buvuye mu rugo bwofashisha umuryango wose uwo muntu akabyimariramwo wenyine hanyuma ikindi naco ni uko no ku magara yi- yiwe ubwiwe eh, arononekara ugasanga n'ubundi ni wa wundi ashobora kuzo uzosiga ibibondo vyiwe ku ngoyi agasiga umupfakazi kubera ko bavuga ko izo nzoga kenshi zifise ingaruka mbi cane ku magara y'abantu Eh, ikindi naco ni uko urwo rugo rwamamwo induru ugasanga n'ababanyi nta mahoro bafise bama mu ruhagarara baza gutabara abana nta mahoro bagira babona se atashe bakabona ko ari igikoko gitashe bakagerageza kwinyegeza nta mwana aba akija mu ishuri murumva kandi mwe nabo kenshi nta n'ibikorwa bashobora gufasha abakenyezi babo kuko baba baramaze kwiheberera inzoga nka mwenizi Mm. None mfa- nibyo batuyagiye yego none mufasoni mu bindi aba bakenyezi bakorerwa ayo mabi eh, baritura inzego z'umutekano iyo habaye ingorane nk'izo mu ngo bigenda gute zikemurwa gute Eh, mu bisanzwe mu burundi hari imigenzo imwe imwe ituma umukenyezi adashikira ubutungane bimworoheye Eh, kubera ko mu migenzo barakunda kubwira abigeme canke bajya bakija kubaka yuko atawo kwimena amaso ngo yama ariko arerekana ingorane afise ivyo rero bigatuma abakenyezi babikenyererako bakabihora ntibashake kubishyira ahabona Eh, kenshi na kenshi n'uwakubiswe hari igihe ashobora kuvuga ati ni inyana yamusetse yi- ya- yaguye cyangwa ni ahandi yisetse mugabo ari kubera ko yahohotewe ikindi gikunda kubabuza ku- gushobora gushyikira ubutungane biboroheye ni uko kuntu usanga agiye kurega umugabo wiwe aca abona yuko umugabo aba agiye kumupfunga kubera ubasha buto yari afise mu rugo rwo kunganira umuryango akabona ko umugabo nkumbura yiwe ya- yaza aragenda kurondera ibyo bafungura nko tuvuge nko mu gisagara ugasinga- ugasanga aciye aratinya akavuga ati none abana nanjye tuzosiga turagaburirwa nanjye uwatugaburira ko apfunzwe ahandi naho nka- na hariya babakora barima naho nyine aratinya akibaza ati ninamupfungisha umuryango wiwe uranyanka kandi nibyo kenshi baca batangura gutoteza uwo mukenyezi ngo nave muri urwo rugo kuko yabapfungishije uw'iwabo bagaca batangura kandi aga- agaca atinya nuko azogaruka akamwihora kenshi rero ugasanga baciye barabihora iyindi mvo ya gatatu twabonye ni uko usanga eh, ba- babura n'uburyo eh, bwo gushobora gusi- gushingisha imanza kubera ko birabasaba uburyo gushingisha imanza guhera ibyabona kubajyana kubashikana muri sentare reka mbere no kubahera mu mu burundi ibyo biraba ugasanga eh, ibyabona bi- bamwe bamwe barashaka ku- bika- gukamisha uku kugenda gufasha umuntu agiye kuburana ibyo rero bigaca bibera intambamyi umukenyezi Eh, hanyuma kenshi naho ugasanga ntiyamenyereye kuja mu ishengero ngo avuge yashika imbere y'abashinga ntahe akabura ikintu avuga akabona nyine ko nkumbura agiye kumena amaso cane cane iyo asanze sentare ishashe ari nk'abantu b'abashinga ntahe gusa atamukenyezi arimwo agaca agira isoni bikanka ko abivuga mu nyuma ugasanga yarashoboye gutsindwa kandi atari gutsindwa ugasanga rero barakeneye abashi- abashi- abashingwamanza bo bunganira mu kuburana
no birumvikana ko mukenyezi hanyuma n'ikindi nacyo twabonye ni uko na- n'imanza iyo zaciwe hariho ziteba gukurikizwa canke bakanduruka bakanaheba muri uwo mwanya rero bimaze gushika gutyo babaca batangura kubakekeza ati none wama- wakoze iki ko wagiye ku- ku- kumwitwarira canke umuryango ati wakoze iki ko wagiye kumupfungirisha ko wagiye kumwitwarira ushitse kuki ibyo byose bigatuma atuntura ku mutima bamwe rero bagahitamwo guhera izo manza canke kunareka ku- kunguruza urubanza canke kunareka kwitwara bavuga bati nta numwe kubera ko badashigikiwe yego akabazo ka nyuma mbere yuko tubaza umushinga ntahe joseph mujiji ku kibazo aho gihagaze ku, ku bagabo birumvikana ko umukenyezi yashobora kuba adashaka gu- kwitwarira umugabo wiwe wo bubakanye birumvikana kuko nk'uko bivuze akenshi uburyo usanga aciye abubura ugasanga baciye babaho nabi kuko ari umugabo yafashe urugo ariko none nk'amashyirahamwe nka- nka kafoba amashyirahamwe afasha abakenyezi mubafasha mute muri iki gihe iyo bahuye n'izo ngorane badashaka kuja mu nzego z'umutekano mu majambo make mubafasha mute Eh, twe muri uwo mugambi eh, twari dusanzwe tubafasha Eh, ari uwakomeretse ari uwa- ari uwafashwe ku nguvu eh, ari uwo wavunywe n'iki tukamufasha kugenda kwivuza akivuza tukamurihira n'imiti tukamurihira eh, bijya bipimo ba- bagira hanyuma n'u- n'ugiye mu bitaro nyine tugashobora kumuvuza hariho rero n'abandi bashika mu butungane bikenewe cyane na cyane cyane abafatwa ku nguvu Eh, muri uwo mugambi twizise twabafasha kugira ngo tubaronse umushingwamanza eh, abiba- abibafashamo
murakoze cyane Yego. hariho bobona ikindi nacyo twakoze ni uko usanga nk'abo bakenyezi ataho bi- ba- ntaho nikora abagabo babo bahohotera muri ubwo buryo bw'uko asesagura amatungo ayajyana muri izo nzoga zita- zitagira akamaro nk'abo bakenyezi abo tubona ko babishoboye hariho abo twafashije eh, turamaze gufasha eh, abashika eh, nka mirongo umunani mirongo umunani ba- barenga Eh, eh, bararenga ijana na- n'abandi ijana na mirongo ibiri Eh, tumaze gufasha kugira ngo bashobore kwiteza imbere bagire akantu bashobora gukora k'umugambi kutuma bashobora kuronka uburyo buke buke bagashobora ku- kwitunga bakiyambika bagashobora gufasha abana mu mashuri bumva agasubira mu kibanza cya wa mugabo atana kimwe gifasha umuryango birumvikana umushinga ntahe joseph mujiji ishyirahamwe ryanyu shovife mwatangiye mu bihumbi bibiri n'icyenda haraciye imyaka mukora mu ntara zitandukanye z'igihugu mwasanze ikibazo gihagaze hehe mbere y'uko tunavuga y'uko inzoga zishobora kuba arizo zitera ibibazo mu ngo ikibazo gihagaze hehe iyo umugabo a- afashe agakubita umugore wiwe cyangwa akamugirira nabi ikibazo kiba gihagaze he ikibazo gihagaze cyane cyane nicyo twita akaranganderano kuba yuko mu bintu tubamwo eh, umugabo kuva akiri umwana bamwigisha ibintu bizotuma akubagura mugenzi we bakamwubaka kuva ari mutoya kandi bakubaka n'umukobwa kazokwama yemera akemerana ibizo bimushikiye byose ajya amazina yonyine dusanga mu kirundi bamaze kwita umuhungu ko ari ikintu cy'irembo cyamuragwa akivuka umukobwa akamwita umunyakigo umuzezwanzu akaba kabaraye ari igitutsi bashaka baca bamukinyiza kuva ari umwana umwana rero w'umukobwa akura ata gaciro afite mu kibanyo umuhungu agakura bamushyira hejuru ibyo bikaba mu muryango bikaza no mu nyigisho zo mu ishuri no mu kibano mu ishuri baracyabigisha n'ubu ibikorwa bijejwe abahungu n'ibijejwe abakobwa ugasanga umwana w'umuhungu yama yiha agaciro bakabigisha ko umwana w'umuhungu ajya gukina agapira ariko uwo bavukana ariko arakora mu gikoni bakajya kubigisha yuko umuntu w'umugabo akora akazi gato kukwabura ariko umugore ajya kuhimba isuka agakura urwiri bigumaho ugiye mu madini bagacabumvisha yuko abakobwa abagore ari igice cy'abagabo niba byuko ngo umugore ngo yavuye mu rubavu rw'umugabo ntibabereke yuko ari kubera ko basangiye kamere k'abantu kandi ko bahamagariwe kuba umuntu umwe kumva ko ari bamwe bakabigisha yuko ari igice ugasanga rero n'abagore bonyine babumvise mu mutwe ko bataremwe imana yari umuntu umwe ibyo rero birateye ikibazo gikomeye cyane kuko nyakaranganderano gatuma umwe wese atiha agaciro ubundi agaca atesha agaciro mugenzi we ibyo ni ikibazo gikomeye cyane kandi niyo sitso y'amabi niyo sitso y'amabi twebwe ko turafashanya nabo bafasoni bo mu mashyirahamwe dushaka gukorera kuri icyo kibazo cyane kugira ngo iyo mbere yo hasi barabe ko twohindura ingendo iyo ngendo mbi iyo dutuma abantu badashobora kumva yuko abandi bafite agaciro keza ariho haduka bigiye babwiye ngo fasoni cecile yaje kunywa inzoga nyinshi mu karanganderano bemera umugabo anywa inzoga nyinshi bagira umugani mu kindi ngo umugabo ajya utwiwe n'utwa abandi kandi umugabo ngo ahaga yihahiye ugasanga ibyo bintu bimujyanye mu bintu bidashoboka hamwe n'ibyo by'ukonona n'ukwiyonona wenyine ataba akibanga wenyine n'iby'abandi ugasanga rero imwe imigenzo mibi cyane tugendera ko ngo n'imfizi ntiyimirwa ugasanga umugabo ko imizi itagira inayo imiti inayo irimirwa rero mushingarahe joseph mujiji birumvikana kuko biba byatanguye kuva bakiri bato none iyo hageze gushinga urugo twavuga ko umugabo aba agamije iki kumbure abazi yuko azofata umukenyezi wiwe uko cyangwa abo muvugana nabo aba aje agamije iki nk'umugabo aje gushinga urugo
kenshi nk'uko navuga ko ari mu karangangerano barongera bajya gushinga urugo kenshi batazi n'icyo barondera mugabo ariko kenshi urugo bazokubwira mu kirundi ko umugabo iyo umuntu iyo bagamije gushinga urugo barongera akaryohera mubiri ibyo aragitamwo turi kumwe mugabo ntibazi icyo bagejwe umugabo mu rugo agejwe ibikorwa bine by'umutekano cy'amagara ubutungane n'indero ibyo rero nta na kimwe bazi nta na kimwe abantu nibavuga ko iyo ndoro iwacu ibuze ibikorwa bine ntibabizi ko baribyo babajejwe bazi ko bafise baronse umugore abakorera azoba inkorofani yabo azoba umukozi wabo ntihamenye ko baje gusangira n'uwo muntu ubuzima kandi basangiye ubuzima kandi kubaho ego ibyo ntacyo bazi na gitoya none nk'uko nabajije umufasoni cecile mu bindi mwishyirahamwe shovife ibintu bikuru bikuru mwigisha abo bagabo nk'ibihe mwaducira ku mayange majambo make iki ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradijwi rya amerika nabo nyine barafise ibibazo ibyiyumviro bashaka gushikiriza ariko mbere yaho tubye muri make ibyo mufasha abo bagabo ibyo mubigisha icya mbere tubafasha ni icyo kibazo cya mbere cyo kumenya icyo bagejwe ibanga n'ibango bagejwe mu rugo iryo banga niryo rikuru niryo dufasha turwanya amabi kuko bagejwe indero bagejwe ubutungane bagejwe kubeshya bagejwe
turagushimiye Oriane hamwe n'abatumire bawe inshuti mwese mukunda radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye uyu munsi bigakenga muri aka kanya tuboneyo kandi eh, kanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye mugire umugoroba mwiza n'amahoro mwese